muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ijwi ry'amerika ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turavugira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri turi no ku rubuga rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu facebook voa radiyo yacu turi no kuri watsapu rimwe magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo cyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe mwiriwe neza muraho murakomeye ni thomas kamirindo ubasuhuza murisanga kuwa gatandatu nk'uko bisanzwe n'urubuga rwanyu umwanya wanyu mwiganirire musangire amakuru n'ibitekerezo
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
murisanga rero ntidutinze faustin niwe uturamukije bwa mbere faustin
oya ndabona wumva uraho urakomeye
muraho neza mukomere ni edi rwema
ni kamirindi tomasi aha ni kamirindi tomasi eee amakuru yawe
amahoro cyane turakomeye nuko ni byiza rwose yasangire n'abandi rero maze mugubwe neza
namwe namwe Mm.
mumeze mute muri united states
united states turaho turakomeye
Eh, natwe muri afurika mu rwanda tumeze neza nta kibazo eee imvura iragwa
iyi mvura turayifite ku buryo busobanutse pe
noneho ubwo rero imyaka imeze neza
imyaka iri irera neza ibirayi biragura makeya nta kintu tubuze pe
biragura make ubwo ngubwo ni ukuvuga ko ikiro kigura ngahe faustin
urebye nko mu nko mu murenge- mu burengerazuba no mu majyaruguru ushobora kukibona kuri ku ijana na mirongo inani mirongo icyenda wagera i kigali ukakibona mu- muri magana atatu na mirongo itanu Mm.
Eh, nuko ese wowe uri umuhinzi cyangwa ukora ibindi
genda umuhinzi ndahinga ku- ku- ku wa mbere kugeza ku wa gatanu nkaruhuka ubundi ku wa mbere nkongera nkakomeza
uruhuka ku wa gatanu
Eh, kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ubundi nkakomeza ku wa mbere eee uruhuka ku wa gatandatu no ku cyumweru
Eh, iyo minsi uko ari ibiri aba ari ikiruhuko eee
Eh, ikintu wejeje uyu mwaka cyagushimishije ni iki
ikintu twari twese uyu mwaka cyadushimishije ni ibigori nta kindi ibigori
Eh, eee
eh, mubibonera isoko ku buryo bworoheje
isoko riraboneka ku buryo bworoheje ku buryo mbese ugiye kureba Mm.
na gavumenti abatera na- n'abaterankunga bose ba- babigeneye gahunda nziza cyane ku buryo bibona amasoko ku buryo bushoboka abaterankunga ni nka bande se
ni abantu ba- babi- babizana kugira ngo biboneke ku- kuri twe abahinzi se nabo bakazadushakira isoko ku bu- byamaze kwera
tanga urugero rw'abagiraneza rw'abaterankunga
Mm.
ababafasha tanga urugero
ababizana ku masoko kugira ngo tubigure kuri makeya ni nabo bongera kubitugurira eee
Eh, ye faustin urakoze
nuko mugize neza kandi irindwi amahoro mwese twese nk'abitsamuye
oke oke ye umugoroba mwiza
saa namwe radiyo ijwi ry'amerika turi kumwe kandi na pascal pascal we
karame karame urakomeye
Eh, turakomeye turashima imana murayishimira iki
turayishimira kuko yaduhaye akavura akaba akiriwe kago eee
Eh, kaguye rwose dore twiriwe mu buriri
aha
Eh, eee akavura iyo kaguye wowe wigumira mu buriri
sha urenze imvura yagoye yari nyinshi cyane twagumye mu buriri nta kuntu wari busohoke ngo ujye mu mirimo eee
Mm, ariko nta kintu yononnye yaguye neza
sha, rwose ntacyo ntacyo yangije Mm.
ni amahoro Mm, nawe uri umuhinzi se cyangwa ukora ibindi oya eee ntabwo ndi umuhinzi urebye ndi umukozi usanzwe ushakisha ubuzima nyine mu mujyi mu mujyi wa kigali
Eh, eee
mm, rwose ndi korodoniye ndoda inkweto aha
Mm, urabona abakiriya neza ku buryo bigutunze neza
sha, ibyo rwose birantose iyo byashara nabibonye ndabya neza nta kibazo eee Eh, ntanizigama mbese eee
Mm, ariko uyu munsi rero ko wiriwe wiryamiye se hari icyo winjije sha, uyu munsi ntacyo rwose ni ukujyaho nakoresheje n'ejo bundi eee
Mm, nawe ubundi nyine ariko nta kibazo bitwaye eee imvura yaguye Mm.
sawa rero pasika urakoze
Eh, namwe murakoze kuba mumpaye ijambo ye umunsi mwiza
yego namwe
ijwi ry'amerika muri isanga teogene nawe turi kumwe teogene we
kandi urakomeye
turaho turagushima imana uratangaza iki
yewe ah, na- natangaza iki Ndashi- nda- ndashima ijwi rya amerika gusa ko muba mudutegura ibiganiro byiza Mm,
nkunda gukurikirana radiyo ijwi rya amerika ni radiyo nziza. Mu- imwe muri radiyo nkunda gukurikirana mu gihe ibiganiro byiza mm, ah, yaba mu politiki imipira ibi- bon, donc mm.
aya rwose mugerageje gukora ikiganiro mubikora neza rwose ye nabashimira nuko teoje Mm, natwe turagushimiye cyane
murakoze cyane ye nuko wowe se ubundi ukora iki teoje
Ah, bashakisha ubuzima muri kigali Utu- utuzi twose dusigaye tudukora nta kazi ka- kakiri muri kigali umuntu yatangaza ngo arakora Mm, kubera ko ah, ka- ka- akazi karabuze tura- turaho iyo ubonye akazi rimwe urakanisha ugatwara uga- umuntu yaguhamagara mu biro ugakora donc ni uko nguko nta kazi nta kazi umuntu eh, a- agikora ngo avuge ngo uyu munsi afite akazi ku buryo wabwira umuntu ngo mfite aderesi ahangaha ejo ntiyahagusanga Mm.
akazi kabaye ibiraka mm.
Mm.
ubundi Mm.
ko nu- ko numva uvuga nk'umuntu wize se
Eh, ibyo ntibyabura Eh.
ntabwo byabura ko- ntabwo ntabwo ntabwo abantu bize aribo bafite umwihariko wo ku- kuba badafite akazi cyangwa ba- bagafite Mm, ubu ibintu byose ari abize ari abatarize Eh, abenshi turashomereye niko se teoje nk'ubwo ngubwo utwo turaka iyo tubonye hari udufaranga ushobora kuzigama ugashyira ku ruhande
Ah, ah, biragoye biragoye muri iyi minsi Mm, iyo ubu ikintu bita renti cyangwa se u- u- ubukode mm.
Ubukode bw'inzu bw'amazu ucumbitsemo eh.
burahenze.
Eh.
sorry Im- ni- rent ni ukuvuga mbese gukodesha icumbi
yego Eh, birahenze restaurasiyo uh, ugakenera na bezwe umuntu aba akeneye kugira ngo uza uza uza uzasagure ama- amafaranga ushobora kwizigama mm, biragoye nubwo uba uzi ko ari inshingano zawe uko byakakwiye uko byakagenze kose bikwiye ariko imibare iratunanira none se doje biba ubwo biratunanira Eh, ubwo rero wowe Eh.
ukabona ejo hawe hameze gute
Eh, icyo nakubwira cyo Eh,
na- nakubwiye ngo turashima imana iyo ubonye bukeye wari byiza ejo ntubuze uko buzacya wenda ejo nabona akazi nka ngasevinga nk'abandi cyangwa se ejo bundi ntabwo mbizi ariko muri iyi minsi biragoye kuba ah, umuntu nkanjye natangaza ngo ejo hameze hate ntabwo mbizi hanyuma se u rwanda Eh.
rukora uko rushoboye leta y'u rwanda ikora uko ishoboye kugira ngo ifungure amarembo burya ni abanyarwanda ibiyafungurira nka nko muri east african community eh, muri komesa naho nkeka abanyarwanda bajyayo badasabye visa ntabwo watembera ukareba kuko iyo uburiye hamwe ushakishiriza ahandi
Mm.
nta kuntu watembera ngo urebe aho buriya rero eh
buriya e- e- e, ubwo buryo burashoboka ariko muri iyi minsi abagize amahirwe yo kugera akampara mm,
mwanzi iyo tanzania mm, Ah, ariko muri iyi minsi biragoye kugira ngo uzafate itike yawe uva aha uvuge ngo ugiye hano ngo ngiye gushakisha ahubwo mm.
eh, wenda ushobora kuvuga uti mvuye hano ngiye gukorera hari wenda eh, tuvuge nka bizinesi inakoreraga i kigali ikaba itagenda ikamara ishobora kugenda dar es salaam ishobora kugenda bujumbura ishobora kugenda ibyo birashoboka cyangwa se Ariko- juba kuko ariko- na, na south, South- sudan y'epfo south sudan nayo iri muri muri Eh.
east african community
ngira ngo abanyarwanda ntibatekereza cyane hariya south sudan eh kubera ni- ni igihugu uba uruzi ushobora kugenda ntugaruke ntabwo abanyarwanda cyane cyane nk'abasore ntabwo abanyarwanda babo nkatwe urubyiruko dutekereza hariya muri iyi minsi ntabwo ari vuba ntabwo tukizera mm. kubera iki ariko iyo uvuye Nta Banyarwanda- South Sudan, hari abanyarwanda tujya Buriya- tuvuga usibye Bariho- abari mu butumwa Mm.
bw'amahoro eh, bo mu Mm.
ngabo z'igihugu na polisi yego Mm.
na- ariko rero hari n'abandi banyarwanda bishakishiriza ku bundi buryo hari ndibuka ko hari umunyarwandakazi twigeze kuvugana wafunguyeyo akaresitora kandi numvaga oya ata- n'ubu tuba dufite ni tuba dufite abantu tunazi nanjye hari abo nzi bariyo Ah, ariko buriya kugira ngo u- u- utekereze igihugu urabanza ukamenya ngo kimeze gite south sudan ni igihugu uba wumva gihoramo imvururu uyu munsi nka buriya kenya ni igihugu twizeraga mm, ariko uyu munsi kumbwira ngo njye muri kenya uyu munsi ubu tuvugana ntabwo ntabwo napfa kugukundira navuga niyo wenda reka icyumweru gito cyangwa se ukwezi gushira mm,
Eh, ari- nari mvu- nari nkivuga rero ku buryo bwo gushakisha hanze keretse ubaye ufite nk'akazi ukavuga ati reka njye kugakorera hari ariko kuvuga ngo reka njye gutangirayo akazi bo nta- bya- biragoye biragoye kuko n'i kigali bira- iwanyu biba bikugora Eh.
uricara umunsi umwe ugashira ukwezi kugashira biba bigoye cyane ariko rero teoje burya a- abantu batinyuka nibo bagera ku bintu Mm.
bikomeye
none se Tom, urumva Eh.
aho nakubwiye na- nageze Mm.
wumva nari mfite ubwoba nta bwoba nari mfite Eh, i- i- ubwo- icyo navuga gutinyuka ni ukuvuga ngo reka reka ndebe ikintu ntangira sibyo kubera ko wowe uravuga ngo kereka ufite umushinga kereka ufite bizinesi ukajya kuyikorera ahandi nyamara iyo bizinesi nayo uba warayitangiye ikintu cyose kigira intangiriro niho navugaga gutinyuka oze Eh, mu yego, gifaransa ndaku- ndabyumva rwose, Eh, ndabyumva, gutinyuka turemera.
ukavuga uti Ariko- ufite amafaranga ibihumbi ijana reka ngenda nyashore muri ibi bintu aha n'aha bisaba nyine kuba wahageza ukabanza uka ukamenya uko hameze cyangwa se ukaba ufite abantu muganira mbese ntabwo wapfa kwishora gutyo gusa uta uta nta n'akantu k'inkuru na gatoya ufite hanyuma ukagenda uti bizakunda ukagenda uvuga uti bizakunda bizakunda ha?
ikibazo ikibazo niyo fondasiyo Mm, ako kantu ka fondasiyo uvuze mm,
ubundi niko ka ngombwa mhm.
kuko n'umuntu kugira ngo abeho yitwa umuntu arabanza akavuka yego So, rero icyo kintu cya fondasiyo nicyo kigoye urubyiruko muri iyi minsi icyo kigoye urubyiruko ariko ubundi ubwenge urubyiruko ruba bufite rwarize eh, imbaraga urubyiruko rurazifite ikigoye ni ukubona fondasiyo urabona wa ngo iza east africa the- tuzakomeza tubyumve mu bi- mu- mu bitangazamakuru rwose cyangwa se tunabisome
erega burya Izo- burya i- i- ibyo navuga ko leta ifungurira amarembo aba- abanyarwanda ni ukuvuga nyine ni- ni ni nuko nguko gushaka fondasiyo yego ndabyemera yuko kubona intangiriro atari ikintu cyoroshye nu- ni ukwizirika umukanda cyane udufaranga dukeya ubonye ukagenda uzigama uvuga uti mu myaka itanu mu myaka itandatu iri imbere nzaba ngeze aha n'aha hanyuma ntangize umushinga burya rero ibyo nari ngiye kuvuga ni uko nko muri east african community burya ni ukuvuga n'amabanki aba ashobora kuza gufasha ukaguza ntabwo ari amabanki yo mu rwanda gusa nicyo gufungura amarembo bivuga
none se tom reka nkwereke hano i kigali Mm, ibihumbi yenda mwafashe urugero rw'ibihumbi ijana mm, ubaye ari umushahara wawe w'ibihumbi ijana mhm, ndatekereza ko oh, ku kwezi mm, ufashe eh, ufashe beze expenses zigenda ku muntu nawe Mm.
uzi mm, ugafata na renti eh, kugira ngo uzasevingemo biragoye ntabwo bigoye Impamvu ni iyihe ntabwo bigoye ntabwo abantu Reka b'abahanga nkwereke impamvu.
Ah, ah, nanjye simbyemeyeho abantu b'abahanga mu byerekeranye ni- n'imari bavuga yuko Mm.
iyo winjiza amafaranga runaka ugakoraho icumi ku ijana ntabwo bikubuza kubaho nk'uko wagombaga kubaho icumi ku ijana ukayabika ubonye rero ibihumbi ijana ugakuraho ibihumbi icumi ukabibika n'ibyo icumi ku ijana mu mwaka umwe waba ubitse ibihumbi ijana na makumyabiri mu myaka itanu waba ubitse ibihumbi magana atandatu Eh, Aya.
urabyumva ahubwo Buriya.
burya urubyiruko hari abantu bagira ubwira urumva nk'ibyo bihumbi magana atandatu ukavuga uti mu myaka itanu uko ari kera nyamara imyaka itanu ihita gutya kuko ubu ngubu urebye igihe wamenyeye ubwenge igihe watangiye kwinjira mu buzima bwo kwiha imyaka itanu ntishize Gutekereza.
ubitsa angahe irashize Eh, ubitsa angahe urumva muri icyo- muri urwo teoje reka twe kwigomba mu ijambo ahari tuzabigarukaho
Yego.
Eh, ariko rero urubyiruko nimwikubita agashyi mwigira ubwira buhoro buhoro nk'uko wizera imana ugira icyo ukora hanyuma uyitura ibikorwa byawe izaguteza imbere witeje imbere
urakoze cyane reka tugerageze yego teoje komera
urakoze cyane ye umugoroba mwiza
sawa nawe kazi keza ye komera urakoze inshuti zacu muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu murisanga noneho duhamagare gilbert gilbert we
amahoro tomasi kamirindi ye ni amahoro rwose
nawe nakwibagiwe ahubwo no kuraba ngatwo guca amande yaho wari warahameze
noneho rero mbere yo kurusha amande wari banza warahameze nawe ndakumbuye cyane rwose nuko nuko ariko rero mbere yo kurusha amande banza ubwira abandi amakuru yawe ibyiyumviro byawe si byo byiza
njye kuri meze neza aho mpagaze n'aho merewe mbona umengo n'agahengwe eee n'akavura kiwe karagwa ndabona urwego karisimani kimera n'iperereza rya kirikira bikora Eh, no gushima yuko mbona ibintu bitari bimera neza aho mpagaze n'aho merewe nahageze amaso usibye ko telefone yawe aho ngaho uhagaze irimo am- irimo utuntu tutari twiza eee ubu noneho umenya bivuyemo yewe komeza Eko. Eh, hanyuma rero Mm,
ni ukuri nako mvuga ati ibintu ndiko ndahawe ko burya biriko bigenda bimera neza aho mbereye ko jeni ngaha nyene mu burundi mu gisagara ca bujumbura mm,
ukuri ibintu ni neza ugiye kuraba abanyagihugu kabisa urabona ko bubakiye mu maso atari mu minsi iheze ibintu kabisa turiho turabona ko bigenda bi- bigenda bisubira ku mwanya mm, Eh, eh, hanyuma tukagenda tuvuga ati ku bisanzwe muno munsi aho twari duhagaze twabonye abanyagihugu yuko bari bafite akanyamuneza ku bijyanye n'ukuntu uburundi bwarayivuye muri ya sentare mvugabukungu mm.
urabona bya- yego ni ukuri twabonye ko bari bahatudukanye n'iyo nka baraza bakenguruka ko ugiye kubiraba izo ntare bisa n'iyifatiye ibihugu bya afurika mu Oya, kandi ntabwo ari byo.
bibanza, ariko ugiye kuraba ibihugu Oya, bya Afurika Gilbert, ugasanga icyo ngicyo ntabwo ari cyo bakurikirana, ahubwo ugasanga bo babategetsi b'ibihugu Gilbert.
bitorana Afurika, nibo- nibo bakurikirana.
Gilbert we icyo ngicyo kuvuga ngo iriya sentare ngo ni ni ni ngo yibas- yibasira abanyafurika gusa reka nongere mbisubiremo mugende musome aho irimo ikora amatohoza biri kuri site interinete yayo
Eh, noneho niho mumenya kuko hari igihe njya birantangaza kubona abantu muzi gusoma no kwandika musubira mu bintu bimwe musubira mu bintu bimwe mwebwe mutishakishiriza amakuru
urumva igituma twe tubivuga uko tomasi Eh,
ugiye kuraba nk'ubunya tubazi ibintu byabaye muri iyi muri
ugiye kuraba nk'ibintu byagiye biraba aha zitana afurika turaba nko muri libiya eh.
turaba nk'uko ukuntu Ariko telefone yawe rero uyivugiremo neza.
yitabye imana telefone yawe yivugiremo neza
tugiye kuraba ukuntu kadafi yapfuye Ah,
eh, tugiye kuraba i- tukaraba nyine ubutunzi cyangwa se ubukungu bw'igihugu cya libiya nyine bwari bigiye burasubira inyuma ku bisanzwe bya sentare kugira ishishikiri kikavuga Reka ati, dusubire aba inyuma.
bantu n'ukuri ba- bishe kadafi bari kuraba bakabakorera amatohoza bakaraba n'icyo bamuhoye ko hari icy'ukuri bakaraba n'ibyiyumviro baba baramugize- baba baramugirije ariko kubera ko hari ibihugu usanga bikomeye urabona ko nta kintu kigeze kiba ba- ngo bavuga ati reka turabe ibihugu by'ibihangange nka amerika urabona ko yarehisemo reka tware utubande kuko ugiye kuraba kabisa nta kintu kigaragara uvuga ngo baramuhoye eh, noneho reka nkugire inama Reka- reka ugiye kuraba nk'ibintu bitenga mu burundi Mm. yego ariko rero telefone yawe yivugiremo neza kubera ko irimo amakaraza
Yego, ati, ugiye kuraba ngo ngaha mu burundi ibintu byari biki
niko telefone ye komeza
Eh, ati ibintu byari biteye mu burundi urabona nko guhera muri demire kenze harabaye eh, ibintu bit- novuga ko bi- bitari byiza ugiye kuraba umukuru w'igihugu yaravuze ati sentare mu gihe tubwiza shimwe yaravuze ati reka umukuru w'igihugu ahari amaze gutorwa ikiringo kimwe n'abenegihugu ko mu masezerano y'abasha byarimwo Ah,
Bo, hanyuma bamaze kuvuga ati reka i- bawongere bamutore ikindi kiringo urabona ibintu byakurikiye harabaye imigumuko ku bisanzwe abantu bariya ba- barajya mu mabarabara ata ngorane ata ujyana urwana n'uwundi ariko bento fitu na pra bari babihaye bari mu ibarabara baravuga ati nimwe ni pisi dushobora gufata ubutegetsi mu nzira y'ingufu cyangwa y'amahoro hano Mm.
ibintu byakurikiye hari ubwicanyi amanifesitasiyo barica abapolisi hama ibintu biratera birafata iyindi sura amagerenade araterwa aterwa n'abamanifesitasiyo hari abakudeta ugiye kuraba rero ukajya wumva ngo eh, umukuru w'igihugu ahari ngo amukore kw'amatohoza ngo yishe abantu ariko ubu hari ikintu coba cagahaze ugiye kubiraba uca uvuga ati ise nta ntikikora neza niko yigenza neza ntigikurikiza amategeko eh. Gil- none se, ni ko Gilbert?
ni ukuri turiho tubona ko ibintu bigenda neza buri umutekano uri kuragaruka Mm.
urabona yuko abantu kabisa ni ukuri muri muri rusange bavuga ko ibintu bimeze neza Ni ko Gilbert?
ariko tukaza turaba, ni ukuri reka mwibarize akantu gatoya Re- us- bizoruteza imbere kandi tukaba n'iterambere reka nkwibarize akantu gatoya kuri iyo telefone yawe iyo telefone yawe nuko iyo telefone yawe nuko twakwihanganiye ubundi ntabwo ivuga neza none rero sinzi ukuntu wayivugiragamo none reka duhinire ahangaha urakoze cyane ariko rero nimuherutse kumva ngo ntashe
reka tuzagushake hanyuma utashye
sawa sawa murakoze ariko no kuzurandeba si byiza no kuzuraba ukazuranyibuka yego yego
komera komeraho mugire umunsi mwiza tomasi kamirindi komera rwose urakoze cyane
Eh, na mwebwe imana ibarinde eh, mu- imivumo y'umwasi ye twese ijwi rya amerika noneho duhamagare ntakiruta imana ntakiruta imana we
amahoro neza ni amahoro urakomeye yego cyane n'ukuri turashima urashima iki
Eh, ndashima abandi nagiye numva bagaragaza akanyamuneza bavuga bati imvura yirije ko biriwe baryamye yego
ariko twebwe twebwe ntitwaryamye kuko yaguye mu ijoro ubu ku murango hari haguye nk'inka ntabwo yabuze umuntu kujya ku kazi eee yego ngaha mu gisa- ni mu gisagara cya bujumbura ah, yego ni ukuri ahanini ahakuru jewe nashaka gukenguruka kuko imana yatwibutse wamengo abantu benshi bari bihebuye na cyane cyane abantu batunzwe n'isuka mm, basha hagera mu ijoro n'ukuri tukarara inzu zuguruye kubera tutakunda ko turyama hejuru y'ubushuhe eh, bujumbura kandi harashyuha koko yo harashyuha rwose n'ukuri ngira ngo umuntu ararana indobo y'amazi akazabyuka aguma yoga byanse ko aryama kubera ubushuhe bwinshi Eh, none Nibwo ubu basi.
mu ijoro hari hafutse hameze neza yo hari hameze neza ahubwo jewe narasinziriye sinikanguye hejuru y'agakima numva kari keza nuko nuko rwose yego basa abarimyi rero bace babyukana amasuka barazindukana akabuto barajya guteragira uduharagi utugori two two bari bateye tugwa mu kuzimu Mm, niko nta kirutima kuri mu Eh.
gisagara mu gisagara se murarima Eh, bararima nyene rero batari erega bo- Eh, bararima nyene erega si bose ba- ba- bahikiza amahigo yo kwiga cyangwa ngo bagende bakore ubundi buzi butandukanye ah, nka jewe nsanzwe mba mu ikaritsiye kera bahora bita ngo ni karitsiye ntoya ngaha muri zone ya buterere eh, abantu benshi baho batunzwe n'uburimyi bararima imiceri bararima imyumbati bararima ibiharagi bararima ibijumbu reka ndetse n'ibigori mm, ni ukuri abantu benshi baho batunzwe n'uburimyi uretse ko ubu gusa kubera igisagara kiriko kiraguka bariko barahubaka amazu menshi Mm.
batera bigirayo batera baja mu- muri iyo za marambya n'iyo za gihanga abantu batera bigirayo buterere se ntabwo ari muri bujumbura rirare oya ni muri bujumbura mere burya yebwo hey, yego basi ni muri komine ntahangwa buterere iri muri komine ntahangwa yego yego basi nu- urumva rero aje uno munsi abantu bazindukanye imbuto baragenda gutera ibiharagi Ah.
n'abasubiriza ibigori barasubiriza ibigori aha yego kwera ahasigaye je mbona tumeze neza abantu barazinduka ku mirimo neza nta ngorane bagatahuka neza nta ngorane tumeze neza kwera nawe uri umwirimizi
jewe narima mugabo muri uwu mwanya turiko turavugana si- sindi kurima Eh, ndabyumva.
yanze ku kandi kazi Eh, urimo urakora iki
ndakora je dukorana n'abashinwa Eh,
yego hariho ahantu dukorera ngaha kuri fiyanike ahantu bita muri karitsiye indusiriyeri eh, Eh, niho nyabashinwa bakorera bakora ibintu bita ikizuku aha
bakagikora mu miguruka y'umuceri eh, mu bishishwa by'umuceri eh, hanyuma rero urumva turakorana rero hanyuma rero ikizuku eh, bafise isoko mu gipolisi bagurisha mu gipolisi mm, Eh, nico aba- abapolisi bacana eh, ba- bate- ba- ba- bacanisha indya ba- ba- bateka mu gipolisi none se nta kirutima wowe uzahakura ubuhe buhinga ku buryo nko mu myaka itanu icumi uzishingira ukikorera utwawe ni ukuri jewe kubera eh, mu bisanzwe genda umuntu mutoya sinize Eh,
ubumenyi jewe nohakura Ah.
zose iyindi sosiyete nk'umuntu yuguruza iyindi sosiyete eh,
eh, yerekeye ibinyene nk'ubu- nsanzwe ndi umushinisite umushinisite mhm, nkoresha imashini iyo mashini ikora ivyo bizuku mhm, ndose nk'u- nk'u- nk'umubosi nyene yuguruje iyo kampuni agaca ashaka abakozi mm, jewe noba imbere mu mu baja gusaba y'akazi kuko ndabona umengo byo byomfasha jewe na yahandi kuvuga ngo nzoshinga yiwanje ivyokunda kuko ivyuma vyinshi dukoresha biva hariya nyene mu bushinwa wabitumiza erega burya kwikorera utwawe ntabwo bisaba amashuri aya ngaya tuvuye ngo wize mwe mu mashuri ahambaye cyane umuntu wese burya ishuri rya mbere ni ubwonko bwawe umutwe wawe
vyo vyo mugabo urumva mm, Im- in- intango niyigoye mm, Eh, intango iragoye mugabo ngira ngo eh, namaze kuronka isemo no nohendahendera ko bukebuke nawe tangira rero ujye uzigama kuzigama ni ugushyira ku ruhande udufaranga dukeya duke Yego dukeya cyane.
buri kwezi Eh, eh, yego nuko Hanyu- eh, hanyuma ndabakengurukire n'ukuri ukuntu ijwi rya amerika muguma mwitaho abantu mukabaha ijambo n'irindi umwe wese agashikiriza ico yifuza ico afise ku mutima yenda gushimiye cyane rwose nta kirutima murakoze neza imana ibagirire neza mu kazi kanyu nawe kugirire neza aho uri hose yego cyane komera twe twese twese Ye. muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri facebook voa radiyo yacu kuri telefone turi kumwe na kevin kevin we
karame urakomeye ndaho uratangaza iki Eh, kamiri muraho uraho neza yego Ah, yewe nitwa kevin charles yego nkaba ntuye denmark Mhm.
nkaba ndi muri diaspora y'abanyarwanda hano Mhm.
Eh, jewe nkaba nari narigeze kugira kugira akabazo mu rwanda Mm.
Eh, hari imodoka mfite mu rwanda najyanye muri garage aritekare Mm.
hanyuma ngo ngereyo ndayitanga ngo bayikore Mm.
hanyuma barayi barambwira ngo bayikoze barampamagara ngo nize nishure ndaza nishura fagitire Mhm.
ngo barangize banyima imodoka kandi wishyuye kandi nishyuye kandi n'imodoka ari iyawe kandi imodoka ari iyanjye nta n'umuntu n'umwe tuyisangiye ni imodoka nari nohereje Mm.
ngo itunge umukecuru mfite umukecuru w'imyaka hafi ijana Mm.
ari aho i kigali Mm.
eh, kumwe umuntu ashakisha akavuga ati reka nohereze imodoka ndebe ko baza bayikodesha ifashe umukecuru Mm.
nuko rero kandi ibindi byambayeho muri garaje banyuma imodoka Mhm.
kandi nishyuye Mhm.
bashima kunyandikira barambwira ati ningende zagarukira pure de jour
Mhm.
ndagenda ndagaruka pure de jour ubwo ariko wari uri mu rwanda ubwo nari mu rwanda Eh.
ngo ngarukira pure de jour bashima kunyandikira afite de reconnaissance yuko bemera yuko imodoka bayifite ariko badashobora kuyimpa bagasobanura ko batayigwase kubera izihe mpamvu kandi ari iyawe
Ha- hari umugabo yitwaga chef de garage w'iyo garage Eh.
garage aritikari uwo mugabo yaravuze ati simwiza ukuntu muri uwo murihisha uyu mugabo kandi muzi yuko iyi modoka hari ibyuma ibuze
aha ndamubaza ati se ibyo byuma bibuze gute ati ibyo byuma ati nanjye naje nsanga muri garage imodoka hari ibyuma ibuze Mm.
Eh, we eh, avuga avuga yuko ah, muri garaje bafite ukuntu bahereza abantu bafite imodoka nk'iyanjye Mm.
bakayibaha bakabaha amapiyesi yanjye ubwo imodoka yari iyawe bayisenyera mu zindi bayisenyera mu zindi kandi wayibahaye ngo bayigukorere
Eh, bose bari- Eh, kugeza basi.
ese uri muri uri muri uri mu- uri muri gari ya moshi oya ndiho ndiho ndajya mu bubirigi ndi kumwe n'abana ubwo muri mu modokari Eh, turi mu modoka Eh.
urumva rero kamirindi Ah.
ikibazo nagize Mm.
ngi- ngira umugabo nyiri iyo iyo garaje yitwa muyororo leandre Eh.
ndamubwira ati leandre rero muyi modoka mwanyandikiye afite de reconnaissance yuko muyifite kandi mutazi n'igihe muzayimpera Mm.
none ubu ngi- ngiye kurega
aha yarasetse arambwira ngo tiva regrete
Mm. uzabyicuza Hmm?
tu vas regretter ça veut dire uzabyicuza nzabyicuza kuko Aha.
ngiye kurega ndamubwira ati muvandimwe hano ntabwo ari muri kongo ni mu rwanda rurimo amategeko Eh.
kandi u rwanda rukurikiza amategeko ntabwo ari cyo kimwe nko muri kongo araseka cyane atari ko wagiye atari ko wagiye tuzabibona hanyuma wagiye rero mu rukiko se cyangwa nagiye kurega nafashe umwavoka Eh.
umwavoka ajya mu rukiko aha
U- urukiko rubanza rucisha kuri avoka wanjye rumubaza mbega avoka yarampamagaye arambwira ati hano rero kugira uru urukiko rugu- rugusubize ibyawe ubwiza gutanga ruswa yamubwira ati jyewe Ngo nka ngwiki?
diyakora
avoka natanga ruswa buretse buretse kevin avoka wanjye Kevin.
yitwa viyane buretse buretse buretse buretse avoka ni umunyamategeko akakwibwirira ngo urukiko rushaka ruswa cyane muri ruriya rwanda
cyane ndamubwira ati jyewe nka diaspora ntabwo bishoboka kuko naba nishe ibyo dukorera kuko jyewe nicara mbwira abazungu yuko iwacu mu rwanda hari amategeko hari hari amategeko kandi baca urubanza rufishe rudafite aho ru- rubogamye Mm,
avoka arambwira ati sawa reka rero ntime ndebe yuko hari cya- hari kizavamo mm,
kamirindi njyewe igituma nabahamagaye nashatse kunenga inkiko
nikose urwo rukiko wa- wa- wa- warezemo ni urukiko ruwe ni urukiko komerisiyare Eh,
hanyuma urukiko icyambabaje mm, ni uko urukiko ntirwigeze ruha agaciro urubanza rwanjye mm, ahubwo rwangeretseho emiriyo wisa ngo mbwirizwa kwishyura garaje miliyoni n'ibihumbi Wishe.
magana umunani Eh, Yo kwishyura undi garaje.
cyababa, ngo kubera nareze mu yandi magambo waratsinzwe mu rukiko
naratsinzwe mu rukiko nicyo gituma jyewe nashaka kunenga izo nkiko kuko jyewe nagiye mu nkiko kugira mbone imodoka yanjye ntabwo nagiye mu nkiko ari uko dusangiye imodoka na garaje ye urabizi ibyo birego byawe biraremereye cyane Mm.
ndumva biremereye cyane kuko ndumva bindenze A- o- o- ndibwira ko iki kiganiro polisi y'u rwanda irimo icyumva cyane cyane n'umuryango transparency Inter- international Ha, ntaho nta bari bakwiye kuhareba aho hantu Kami- niba ari- Kamirindi.
niba ari byo koko kubera ko uh, ndumva ari ibintu biremereye kevin kamirindi imodoka yanjye n'ubu baracyayifite ahubwo bariho baragurisha
none se ubwo ngubwo amaherezo akazaba ayahe Kamirindi, wowe uzabirangiza gute ibyo bibazo
narumiwe nagiye kwa minisitiri yandika ibaruwa minisitiri wa jisitisi yandika ibaruwa ko arambwira ati rero aho urukiko rwashize ntawe ntawuhakura atari ndabona yuko urukiko rufite ahantu rwi rwiya baz- bavuga gute mbega rwarebye hirya kuko ntabwo rwigeze ruvuga imodoka
U- none se urwo rukiko ese ubwundi ntabwo ushobora kujurira mu rundi rukiko rwisumbuye
Na- narajuriye kandi ibindi ahubwo banshyiraho ayandi mafaranga dorere
iyi modoka iyi modoka kugeza n'ubu hariho n'iyindi radiyo yabivuze ibi bintu yo mu rwanda Iyo radiyo ni- yo mu rwanda yitwa flash fm eh
bahise biruka kuri uwo mujunalisite n'ubu ntakivugira kuri radiyo kubera icyo kibazo wa ibyo ngibyo nanone ariko se kevin ubwo ntabwo ukabya koko
ikibabaje kamirindi uwo munyamakuru wa flash reka ndaza kubaza uyu ushaka iyi- ndaza kubaza bagenzi banjye rwose ko ibyo bintu byabaye yitwa Vyato- vyatos
umuhungu we yagiye no muri garaje amutunga mikoro aramubwira ati wowe ufashe imodoka y'abandi umugabo aravuga ati bwira keve aze ayifate eh Eh, none se ko utagiye kuyifata
ntabwo nagiye kuyifata kuko muhamagaye yarambwiye ngo inkiko aho zashize niho tuzashira ni ukuvuga ugomba kubanza kwishyura ayo mafaranga urukiko rwaguciye Eh, kandi urwo rukiko ntabwo rwabuze ngo niwishyure ayo mafaranga noneho imodoka yawe tuzayiguha gutya nta by'imodoka yigeze ivuga ikikwereka yuko urukiko rwahengamye rugaca urwangondagondo kandi iyo uvuze inkiko ntabwo mvuze zose ndavuga urukiko rwanciriye urubanza
Yewe, Yuko Kevin.
rwaciye urwangondagonde kevin Senderi ndumva mu rwanda ni nziza sisiteme iri mu rwanda ndayemera umubyeyi wacu kagame abo bantu bari bakwiye kuzatuvamo
reka nizere ko ubutumwa bwawe bwumvikanye kandi cyane cyane icyo kibazo cya ruswa uretse ndaza kwivuganira na imakire kubera ko ni n'inshuti yanjye kuva kera cyane baza Hanyuma ibaze- mubaze.
ibaze na emakire naravuganye nawe Eh, eh, ubwo ibyo bintu bya ruswa bira- bi- binteye ubwoba iki- ikintu rero Nimba ari byo.
kibabaje n'ikindi Ah.
bamiringi mbabarira iminota ndabona yuko ugiye kundangiriraho n'ubundi ndaguhaye iminota myinshi Nuko ba- cyane kubera ko ikibazo uvuga nuko cya ruswa bahise- kiraremereye bahise. kubera mpora nza mu rwanda nkajya mu maminisiteri asaba jasitisi Mm.
none ubu bafatanyije na avoka wanjye banditse ibaruwa imbwira ko y'iterabwoba imbwira yuko ningera mu rwanda nza mu byiza ntaza mu byiza nzafungwa I- urwo rwandiko urarufite narukoherereje urarufite
warwohereje gute Na- nakoherereje kuri imeri ndaza kureba kandi irindi kibabaje ni uko n'uwo mukecuru hagize icyomba ntashobora kuza mu rwanda
niko keve ibyo birego byawe biraremereye cyane niko ntabwo nshobora kuza no guhamba umukecuru wanjye napfa
biraremereye cyane kuko ndumva urimo urega abantu b'abanyamategeko ko bafite ibintu Na- byo na- kumvikana na- ku buryo na- none se avoka wese afite izihe nyungu zo kukubuza kujya ntabyo nzi ariko ibaruwa nayikohereje uyisome urasanga yandika ngo nkibesha nkaza mu rwanda nzafungwa ndaza kuyisoma keve reka duhe n'umwanya n'abandi kamirindi reka iminota ibiri Oya, ibyo waba ukabije cyane ku- kuko hari abandi Isegonda, bategereje isegonda isegonda ngaho vuga umwanzuro ndawukwemereye ariko mu masegonda make umubyeyi wacu kagame turamwemera Aha- ahagejeje u rwanda turabizi ariko birababaje nkanjye ndi muri diaspora hano hagize n'icyo nabwira abantu bari aha urabizi dufite abantu banga u rwanda birirwa barwana turiho turwana nabo ariko kubona ari jye nabonye akarenganyo nk'ako umunyamahanga akantwara imodoka iyo modoka agiye gutwara ikibazo ni uko urukiko ruzajya kwikubita agashyi torotare uwo munyamahanga yatashye iwabo nanjye ni mu rwanda utwanjye twose ya- yagiye aturiye ese perezida wa repubulika we waramwandikiye naramwandikiye nayikoherereje ibaruwa narandikiye Nayo wayohereje?
perezida w'urukiko Eh, na perezida w'urukiko naramwandikiye uru- urukiko rukuru naramwandikiye na perezida kagame waramwandikiye na perezida kagame naramwandikiye nakohereje mu mabaruwa yose ariko nabuze untabara
urabizi umukecuru inda yafatanye n'umukecuru.
ndahamya ko ndahamya ko nimba perezida wa repubulika waramwandikiye Naramwandikiye.
akaba yarayibonye ndahamya ko icyo kibazo cyane cyane kubera ko kirimo na ruswa mu- mu mu nzego z- z'ubucamanza ndibwira yuko Ariko- icyo kibazo azagi- aza- Kamirindi, urubanza azakireba rwanjye ndamuzi.
umwana muto yaruca buretse kuko jyewe nasabye imodoka yanjye gusa ntabwo nigeze nsaba ibindi bintu bo perezida wa repubulika nimba bataragusubiza buretse uba wihanganye gatoya ndakeka yuko iki kiganiro abantu bagikurikiye ari benshi nawe biri bumugereho byanze bikunze ku buryo ubu n'ubu ko hari umunyarwanda uri muri diaspora wamwandikiye
Namwandikiye.
avu- avuga akababaro ke afite avuga u- a- akaren- akaren- akarengane n'izo za ruswa bamwaka n'ibiki byose nizere ko ntayo mabaruwa yose uvuga wanyoherereje n'izo nyandiko zose uvuga wanyoherereje nawe wazimwoherereje narabyohereje byose Buretse azagusubiza.
nta nta n'umwe tutaravugana no kwa minisitiri wa jisitisi nagezeyo azagusubiza Ahita rero yandikira yandikira ibaruwa garaje ababwira yuko bafashe imodoka birenze amategeko ye keva reka duhe n'umwanya n'abandi hanyuma n- gusa nkwihanganishe utegereze igisubizo cya perezida wa repubulika y'u rwanda
Oya, ubu- urakoze ubu mbaye impunzi kubera abantu kubera umunyamahanga buretse perezida icyo kibazo azagikurikirana ndabizi urakoze cyane
wakoze kamiri ye komera
mugire umunsi mwiza ye nawe umugoroba mwiza n'urugendo rwiza sawa urakoze kandi uramutse abo bana Eh, ndabaramutse ye ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mutubabarire ndumva akababaro ari kenshi kuri bamwe ariko igikuru nanone ni uko babigeza aho bikwiye kugera uyu mugabo keva ntabwo tuziranye Ah, ni nk'abo tuvugana mwese mukambwira akababaro kanyu muba mugira ngo koko nkora iki ngo kagira imana mwe ibyo ari byo byose igikuru ni ukwinigura hanyuma n'akababaro kanyu n'abandi bakakamenya kuko birafasha ubwabyo ijwi rya amerika rero kuri telefone dufite emmanuel emmanuel we
muraho muraho uraho neza ndagushimira ko wihanganye
Eh, nihanganye bikomeye ye uratangaza iki rero
yewe ndabona ni amahoro ni ndanze. nari nagutegereje igihe kirekire Mm.
hafi yo kurangira ndagushimiye ko utarambiwe
Eh, ye Nuko Ah, none se bitangiye kiriya kibazo bimeze.
wumvaga kitaremereye
eh, kiraremereye pe uriya mugabo ahubwo jye nabyumvise Ah,
Nsa- rwose nsa n'unatekereza ngeza kure ndavuga nti wasanga ari ba banyabubasha tugira bagira bate
ntiwasanga ari ba banyabubasha tugira Ah,
kuko naho nanjye ahandi na- na- natwe turabagira bene ntabo ngabo
ntabwo ndi kukumva neza
ndavuga nti Eh,
wasanga ari ba banyabubasha tugira mm,
n- nanjye ahangaha ndi turabagira mwene abo banyabubasha ehe,
nimba umuntu atwara ibintu by'umuntu ku ngufu nk'uko nguko ah,
ndetse akagana inkiko ah,
ntizimurenganure bigaragaza yuko imikorere y'izo nkiko ko rwose itize nta iba ibikemangwa mm,
Ah, je ndivugira nko mu giturage Bira- nimba ah, uyu umugabo ni keve wambwira ni keve eh, Kevin
Eh, nimba wumva afite ikibazo cy'akarengane k'imodoka mbese noneho uw'ubutaka ari he umuturage u- urenganwa ku butaka ari he Mhm.
kandi uyu mugabo urumva arasobanutse yarize
Ye- aho bim- bimpurize na- na- na- na- na- n'umuryango wa fideli bavakure wambuwe ubutaka kuva muri mirongo cyenda na kane na gatanu kuzageza ubu Nawe- bimpurize n'umuryango wa Gaki- n'umuryango wa gakingirwa wambuwe ubutaka kuva muri mirongo cyenda na gatanu kugeza ubu bimpurize n'umuryango wa samweri gakwani wambuwe ubutaka kuva muri mirongo cyenda na kane kugeza ubu mbese eh, Ibyo ibyo byose- bintu bigaragaza intege nke ibyo byose byagiye mu nkiko se
ndagira ngo nkubwire Eh,
buriya mu nkiko ngira ngo ibibera mu nkiko nta ni amabanga iby'isi ni amabanga he
nahoze ye- nteze amatwi uwo mugabo numva akababaro afite urumva umuntu w'umugabo aravuga ati umukecuru wanjye kuko utavuga arababaye Mm, arababaye cyane birumvikana
ariko hari abantu tubabaye umubabaro tukawukenyereraho tukitera agahinda
urabeshya ibyo ibyo niko biri niko biri si ibanga Ah, iki ni umuvandimwe tujya dukunda kuganira akangira inama Mm,
yarambwiye ati burya ibanga ni uguhora icyuma umuntu arakurenganya ukabibona rwose uwo mugabo umwihanganishe keze yararenganye birumvikana ariko nta n'ikindi yarenzaho
nawe uvuze abandi Ariko benshi Kevin- barenganye ariko
cyane yandikiye perezida kagame kandi igihe muri mirongo icyenda na gatanu eh, Mm, ku itariki ntabasha kwibuka neza keretse mbaje gushakira njye na- na- nabonanye na perezida kagame mubwira igisambu ya data nayo cy'imyaka cumi n'itatu mhm.
ariko nabuzamutse none nta kintu biratanga
erega hari icyo bya- hari icyo byatanze se
perezida kagame nawe ararengana ubwo se azakora akazi kose n'iyo- n'inkiko kandi zigomba gukora akazi kazo abameya Nicyo bagomba gukora akazi kabo cyakubwiraho. Eh, mbo icyo gihe perezida kagame yabikoze neza pe abwira uwari wari meya w'akarere ka ruhango icyo gihe ubu asigaye ari executive wa wa wa wa wa wa wa wa- wa kanombe uriya ni umugabo bita ikomereze mwihorere ubwo bumvise aho ari yego
yamubwiye neza icyo gihe hari hakiriho ndetse n'umugabo wari wa- wa- wari sitiresi wa sosiyete ya ruhango icyo gihe Mm, amubwira ati ibibazo by'aba baturage mubikurikirane biza kugera igihe cya byabara umwanzi turabikomeza mm.
bibura udubi rero twese rero kuburana ku- kuburana kwe ndumva rwose gihe naje kugana inkiko ngana urukiko rwo- rwo- rw'inshinge- rwa- rw'ibanze rwa ruhango Eh, bagezaho icyo kibazo ariko nzambirwa n'umugabo umwe wari urimo mu rukiko bita tasiyo wari umwanditsi w'uruti aza ku- kumbwira ati rwose byanga byakunda ibyo uburana ntaho biri ntaho bishingiye ati abantu muburana ati barakurusha ububasha nsanga kuko ibyo avuze ni uko umunsi wa none ikibazo cye cyarangiye gute ntikiri kuhakundi turarebana tura- ndabireba nkahakenera nka- nkabura icyo gukora ntaho gukorera ntiwabona aho uhinga ntiwabona aho utura ese ubundi ubwo njye mbona inshuro nyinshi perezida kagame ntabwo yabera hose icyarimwe ntabwo ari imana Eh,
kandi ibintu yagiye akora se ni byinshi ni byiza ndanamushima mm,
nkurikije njye nk'umuntu wamubyirukiyeho njye mu- mu- mu- mu kuri ntangira kuba na- naca ubwenge nabonye perezida kagame nk'umuperezida yicisha bugufi yiyoroshya kuko njyewe ubwanjye nimba nkubwira ndi umuturage w'aho ngaho ndi umuhinzi nkaba narabaje kubana nawe icyo gihe n'uyu munsi none birashoboka ko nabonana nawe mm,
ariko hari abantu bari ku mpande hari abantu bamuyoborera hari abantu bamuvangira ibyiza yagakoze hari abantu tujya dukunda kuvuga duti ibyiza kagame yagezeho ntawabisenya ndeba ariko nyuma babisenya ku mugaragaro Aka- akangiza ubusugire akangiza umudendezo w'abagenzi be akangiza umudendezo w'abaturage akavangavanga ibintu ku mugaragaro bigaragara by'ikirere ariko ntagarurire ariko nkajya nkajya kuba navuga nanone nti perezida kagame mm, nuko yakoze igikorwa cy'ubutwari rwose pe Mm.
nagende afate inzego zose z'ubuyobozi kuva mu mu- mu- mu nzego z'ubuyobozi bw'ibanze mhm, arebe abagabo nyabagabo bakwiye abaturage ba- bagira uruhare buriya uzi ingorane zihari mhm,
aba bagabo twite ngo ni ba gitifu mm, barenze kuba abatekinisiye basigaye ari abantu b'abanyepolitiki mhm, ni abagabo nta uyu munsi ntatera amabuye bakora akazi kabo pe ariko bashyiramo n'andi marangamutima utayobewe akunze gukoreshwa hagati hano muri ibi bihugu byacu mm, ukene wabo ikimenyane ndetse ugasanga harimo n'ibijya gusa no kurunda amoko
eh, ibi bintu ni- nabyo nujya kureba uzareba usange deo mu ruhango yaje ahabwa ubutaka bw'abaturage nta kintu bamukurikiranye Mm, umwera agwe mu ruhango yaje afata ubutaka bw'abaturage nta kintu bamukurikiranye wumve ngo ndori yafashe mu mu gishanga ngo nta kintu bari bukurikirane ngo kabanda yafashe mu gishanga nta kintu bari bukurikirane abaturage basigara imisozi babura ayo bacira n'ayo bamira ese ibyo bintu iyo ugiye kureba usanga ese perezida kagame azabera hose icyarimwe
manuel we
Mm?
reka ngushimire ariko ndibwira yuko i- i- inama inama usabye perezida wa repubulika ndahamya ko azazumva urakoze oya rwose ye urakoze cyane radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda duhamagare kandi pita pita we
yego kamirinzi uratangaza iki
turi aho turakomeye ni uko imana ishimwe
Mm, iyo ngiyi bwota amasimbi murakomeye turi aho turi aho
Mm, natwe i Eh.
kigali turi aho ni uko ni uko
yego uratangaza iki rero
mbanje kubashimira uyu mwanya mumpaye Mm,
ndashaka kuvuga gatoya nkumuze ku cyo kibazo cy'umugabo keve mhm,
Eh, njyewe hari ibintu ngizemo confusion mm, Eh, ya- ya- ya- ya- yazanye imodoka mu rwanda mm, Ah, azanye imodoka kugira ngo ifashe famiye ye mhm, arangije ajya kuyikoresha muri etikare garaje eh?
mm.
ikintu nibaza eh, ni uko wenda ashobora kuba yavuye ku murongo ikintu yavuyeho nibaza Ah, eh, y- y- bayifatiye iki iyo modoka
mu- mu by'ukuri nanjye ntabwo namenye impamvu
nashatse kumubaza mwari mutarampa mutaranyitaba Mm, nashatse kumubaza niba imodoka yaranyuze muri majirwa bakayikiriyaringa ikemererwa gusohokamo garaje iyifata ite
nibyo bintu bitumvikana navuze nti ibirego ari gutanga biraremereye cyane
Mm, kuko nta- nta- ntabwo byumvikana ukuntu imodoka yari bayimwimye impamvu bayimwimye n'impamvu inkiko zitamurenganuye
ikindi nibaza Mm.
eh, a- a- hari- hari impamvu itumaho haba gutanga ikirego mu rukiko Mm, I- i- i- yare- yareze garaje ya- ya- ya- ya- yareze umuntu ku gitiwe cye wayifashe nicyo nibaza
yewe two twanshitse ntabwo natumubajije pe
Mm, Eh, bo uko biri kose uko biri kose u rwanda ni igihugu cyiza kigendera ku mategeko nta karenganyo Ru- ndumva eh, abo bo muri taransiparensi babyumvishe abo mu nkiko babyumvishe eh, na- na- na- na- na ba nyiri garaje babyumvishe ubwo ikibazo cye nizere cy'uko bari gukemura ngo ndashaka guterera kuri iyi ngingo kuri kuri ibyo bintu avuze bijyanye na ruswa na ruswa eh, hari ikintu ntemeranyaho nawe sinzi ko avoka ya- yakwaka umuntu ruswa ngo avuga ngo ugiye mu rukiko ntabwo bibaho mu rwanda hanyuma bikanyura no kuri avoka we
Eh, ni ibintu biremereye wenda- cyane byandenze ku giti cyanjye Ni- none se nimba n'abanyamategeko bose byaba babirimo kuko yewe komeza pita
noneho ikintu nshaka kuvuga ndashaka kuvuga ku kintu bita ruswa ruswa u rwanda rwarahagurutse n'amaguru yose kurwanya ruswa ariko kubera iki buri munsi tubona bafashe ngo bagize kefu ngo bitugazi ngo bariye ngo ibihumbi bitanu icumi n'abo bapolisi bakorera mu mihanda ngo bitatu tukumva abantu bo mu nzego zo hejuru kandi bakomeye baba bashinzwe amaruswa amaruswa ko tutababona ko, ko tutababona mu nkiko Eh, ni ikibazo ushaka kubaza abantu bashinzwe nk'ayo mashyireka ubu ngubu nzi ko bashobora kuba bari kugukurikirana ntabwo ndabona ngo ngo numve ngo meya runaka ngo numve ngo eh, undi muyobozi ukomeye ari gushinjwa ruswa kandi barayirya ni urugero ni urugero han- hamaze ikibazo mu majyepfo bavuga ko ngo mu gihe cya kampanye ya perezida ngo abantu bubatse ngo ngo bahugiye mu matora amatora twayakoze nijoro ni ibyabaga twajyaga muri kampanye tugataha ayo mazu yagiye yubakwa a- abo bantu batabireba
urashaka kuvuga ko yashenywe se nyuma ki- mbese yarezwe ko yubatswe mu buryo bunyuranyije n'amategeko arasenywa cyangwa
Oh, bamaze iminsi babivuga mu mu- mu- mu bitangazamakuru numvishe ko n'ushinzwe eh, niba ari meya niba ari ruhango niba ni mu majyepfo aho ngaho asobanura ko ngo atanga impamvu z'uko ngo ngo ngo bari bahugiye mu mu matora ariko wabireba mu yindi ndorerwamo ugasanga birimo ruswa ayo mazu ntabwo yubatswe ku manywa twakoraga kampanye i- i- atari ku manywa
yego
So, ibintu nk'ibyo rero bi- bicike rwose kuvuga ko umuntu yubatse binyuranyije n'amategeko eh, iyi nzu ikazamuka kugira ngo yuzure ejo bakayisenya ibyo biba ari ugusiga igisebo kuri leta aho abakabiriye bajye ba- babihagarika hakiri kare Eh, nicyo navuze nicyo nashaka kuvuga ku bijyanye na ruswa rwose ni ukumva umuyobozi mukuru aremeye ngo mu kigo nyobora ngo habayemo amakosa ngo amafaranga miliyoni makumyabiri yarabuze ayo mafaranga ko atagaruka ntibakabyita amakosa ba- ba- bazabigira ibyaha ariko amakosa deterunoma ibyo ibyakagiriye abaturage akamaro umuntu wakavuga ngo habaye amakosa ikigo icyo ari cyo cyose kuva muri perezidanse kugera ku mudugudu haba hari bije haba hari ibyo gukorwa Ah, ku- kubera iki I- ni ibintu biba biri setidi bafite pulaningi kubera iki ba- ba- ba- babyita amakosa ngo ngo twagaragayeho amakosa ngo miliyoni ngo makumyabiri ngo ngo amakosa A- abo bantu kuki badahita bakurikiranwa mu mategeko Eh, icyo kintu rwose abari kunyumva babishinzwe muri pariroma turabyumva ngo wasanga amakosa ngo rege ngo amakosa ngo ferwafa ngo amakosa ngo ibintu byinshi ibyo bintu ibyo bintu rwose abari kunyumva babikurikirane ni- ntibikongere kuba amakosa n'uwo reba ajya biryozwa
Peter we.
Eh, ajya biryozwa Peter, Karame?
burya kuvuga ikibazo ndakeka ni kimwe mu bi- ni- inzira yo kukibonera umuti kiba- uba wa- iba yatangiye N- ndagushimiye cyane ko nawe ubikomojeho ubwo niko niko rubanda bakemu- bakebura aba- abayobozi urakoze cyane
ariko mu munota umwe ye umunota umwe ntabwo nawukubonera kabisa isaha irarangiye ahubwo reka nkwemerere hanyuma kuwa gatandatu utaha tuzahite tuguhamagara nidutangira ikindi kiganiro inshuti zacu mwese uko mugana ndabashimiye cyane muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika turasubira saa kumi n'ebyiri mu makuru murakarama